Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتا لكيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله غرغرس ربي وداتين سجنتا قويا كميسا قبلني دهن نجر سجنتا رأى كيستي قبي جارمي بولتي إسلاما سنف دهيسن
Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
daddacha jaalalaa Iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وبلو مسلمة سبهنكو لقيفتوتا هردوفوتا تي في نور الهدى خيساهو إيقتوتا دي بي إيانا دا بروغراما dhaddacha jaalalaa deebisaan iyyannatan teeysanii akka armaa gadiiti iyyannaan duraa akka jettu obbaleetii teenye takka abbaan hankoo anaa ijoollummaadha tawaa gartee gaafatti gaafa isiidhaan mariihatan mariihachuun gahin abbaan koo na kenne umrii tiyyaa amata torbaa ammoo eegas booda akkaan dhagahutti na kennuun kiyya sun nama gartee eh, shigaara heeruma bakka haaya bakka buusa eh, fuudha akkasiiti. Duuba gaafa sirraan haa godhameetiin yeroo gaa hanga ilmoon namaa itti heeruma geessu eegaan gaheen boodatti abbaan kan koo warra gartee abbootii gurbaan haana godhanii fi sansilki itti godhee. miciyyoon bilchaatteeti kunoo bakka geeyseeti gaa intala teeysan akka heeraa fi seeraa aadaatti hoottaan irraa fudhaa je'en. Warrinis oguma san keessatti wal gaafatanii mucaan keenya barnoota irra jira hanga barnoota gartee fixatu humaa jira jira hin qabnu jedhaniin. Haa ta'u ga'ani mana keenya keessaan jira numaan eege hanga namni nama eegu. Isaan kun duuba yeroo gartee murannaa yeroo guyyaa hanganatti waan je'amu waanii murtiin godhiniif ani ka'eetiin firraa biyyarraa bahe. Eegaan biyyarraa bahee eh, bara kuma lamaa fi diidam hara biyyaa deebi'e. Hoggaan deebi'e duuba duraanuu kuma nadhagamutti an akka inni haa qabu kan jaartii namaa ta'e miiluma kiyyaan dhaqee odoo warra keenyaas hin dirqin. gurbaa gaanii haanarraa qabu hajaarsa kiyyaa hajaarsa keetinaan ja'ansan obboleessa gaha ganamarraa sina kennanii anima bilchaadhe intala dhalaa takka ta bultii gammachuun jiraachuu feetu mana siidhaati takka na galfadhu duraanis warra keeysan barnootarra gurbaan jiraa ja'anii boodana'aansanii eegan an biyyarraa deemee ala bahellee maaliif deemtee eeysa jirtaa maal gootaallee jaartiitiyya jetteellee nan iyyaafanne haa ta'u ani gaa itti gaafatama narra jiru ni haakeeti wajjin ala bahuun kiyyalleen dogongora sababaa gartee ati afaan cuqqaallachuu keetiitu na aarsee sababaa sanittiin biyyaa ba'e amma immoo dhufe ammallee itti gaafatama narra jiruuf irraa buusuu fi takkaa na galfadhu bakka na godhadhu jaartii na godhu takkaa cancala na keessee luugama akkaan harka tokkoon sossoone akka namni itti ol seeni na godhaa jirta takkaa na gadhiisin jeen. inni illeen gartee waa yeroon dheereysine yeruma san keessatti deebisaan inni naa godhe dhuga jettee mee amatuma tokko qofa na obsi amata tokkicha kana qofa darsiiti jenniin fixadha amata lammeeysaadha akka ilmoo namaa haadhaa fi abbaa manaa taanee waliin jiraannaa naan jedhe anilleen gama kan kogaa egaan deebisaa agartee qubsituu kanaa irraa arkadheen boodatti kara mana keenyaa taa'ee eege waan nama ajaa'ibsiisurraa amanni tokkichi inni jedhes dabree kalammeessaatis dhume guyya tokkollee isaa warra isaaniitiin namni waa itti dhagayame intalti tunni haa keenya qabdii itti gaafatama nafa qaawwaa hundi nurra jirti ilmoo namaa hiine hillima keenya taa'u jirraanii rabbi itti nu gaafatallee jedhanii namni tokko kanatti nutti dubbate nuti dubbate hin jiru. Kana waan ta'eef jecha waan nama ajaa'ibsiisu duuba anuma akkana calje afaan qabateetuma taa'u ka abbaan kiyyaas taa'eetuma waan isaan dhufaniin eegu jarri gaa waliin usnaan ani qubaa hin qabu manguddoon ajaa'ibaa takka abbaa kiyyara jiifattee intalatee nuu kennii jedhaniin. Abbaan koo hooha akkuma gaafa duraa ganamaan anaa ijoollummaa humaan beene na kenne sanitti arraan tana anaa intala gashaantii if beeytu waan tolaa waan naaf hin tolle addaan beeytu hawaa takka nan gaafatiin ummata saniin harkadha guyyuma feetanitti naa hima jeen jirriga akkasitti deemanii as deebi'anii ni haagaana godhi. na kennanii heerume duuba walumaa galattu shigaaru waan ja'an kanaas eegan deemeen dhagahee amma wanni kara keeysan na fide anamma heerume ilmaan illee nin qaba mee hukmii shari'aatti heerumni kiyya kun nikaa duraa sanirratti akkamiin laalamaa jetti obboleettiin keenya. yaa intala muslima rabbiin sirra haa jaalatu wanni ati yaaddee gaafattu tuni waan gartee lallaaftutti halkanii guyyaa ta'anii eeganii miti obboleetii teenya walumaa galatti wanni ati beekuu qabdu abbaan kan kee ganamaan si ijoollee odoon ballaqin amat afur shanii sadiis haa ta'u ganamaan si heerumsiisuun shari'aa keessatti rakkoon takka illee hin jirtu. kana keessatti duuba wanni beekuu qabdu si dura eenyu Abiibakar Abaabakri Abaabakri Siddiiq nama intala isaa Aishaa warra nabii keenya alayhi salaatu wassalaam isii amata jahaatii nabiif nikaa godhe duuba tanaaf jecha akkuma san duuba jahatti ni kaa godhee fi sagalatti nabiilleen fuudhe. ijoollummaan gartee nama kennuun xukmi shari'aa keessatti rakkoon takka illee hin jirtu. Ammoo nikaan gartee gama gamaa kun ati gartee akkaataa inni kun itti ta'e dhugumatti gartee namni gartee ati warra keeysan hama warra keeysanii abbaa keetu isaan irraa fuudhe moo ilmaan obboleeyyan keeti abbaan kee isaanirraa fuusise moo waa takka illee waan as keessatti ibsite waa takka hin qabdu tanaaf dubbii ibsa gootee qaceellutti abbaa keetii wajjin achirraa bilcheeffachuun sirra jira. Ammoo wanni gartee ati dhibbarraa dhibbatti beekuu qabdu odoon nikaa duraasan wanni kaan kun akkana jee abbaan kee siifii si dhibsee sitti himin akkuma dogongora ganama duraa dalageessan ammallee kaasilleen gaafatiin. nikaarrattis hidhuun haram calla. Garuutu wanni gaarii abbaan kan kee hojjete gaafa dura si kenneessan yoo uummanni sun warra gartee gama lamaaniif waliin kennin tahanii qulqullii ta'e isii sii tana gartee bilchala sii bilchala heerumaa si arkee warra sodaasanii kottaa intaltiif kottaa fudhaa jaartii teessan jechuun tiqa keetii fi waa cufaafuu. hedduu waan gaarii dalagee karaa kanatti abbaan kan kenne. Duuba afree isaan abbaa mana keetii kana eega alaa deebitee takkaahuu warrummaan keessanuu odoo atin deemin waa gaafatanii intala teessa nurraa fudhaa jennaan hamma qaraatii fixuu ja'an. Lammee isaallee deebitii atilleen eega alaa deebiti isa gaafattee innilleen amata tokko naa obsii isiin je'ee atilleen kanaa wajjiin wal tahuun waan nama gammachiisu. Ammoo wanni ati irraanfataan qabne. odooni kaanamaa qabdu biyya alaa deemuun kee odoo hayyama isarraan fudhatiin akkas irratti haramtee beekuu qabda. Jaheessa ammoo atummaan eega alaa galtee miila keetiin dhayxee abbaa mana keetii kana aboo ati gartee ammaan duraas amata tokko naa eeginaan jettee lama gootee si adabee sabaa kanatti ala ture ati kaatee ammaan tana na fuudhina galfadhu jechuutti waan gaarii dalayti. Ammoo nikaahni sirratti nikaaha duraarratti akkuma duraanuu jenne odoo nikaaha duraa san mala sirraan godhin nikaahni kun gartee nikaaha haraami. Wanni immoo siif yaadnu wanni siif dhaamnu wanni tun waan laaffiftee arra gartee ati ilaaltu miti. Ilmaan illee rabbi sii kenne ilmoon tuni dubbii tana abbaa keetii fi adeerran keetii fi ulamaa'oota biyyaatii wajjin wal amansiisanii akka wanni kun akkana tahe waan kana halkanii guyyaa keessatti tattaafattee bakka itti godhuun dirqama keeti. Ammoo eega gartee karaa cufaan haasawanii wal gaafatanii wanni kun dhibbarraa dhibbatti waan akkanaati gara lamaaniin kun dirree beekamuu yoo ta'e eega beekameen boodatti jara addaan isin yaasuun kun hukmii shari'aati. Addaan isin yaasuun kun hukmii shari'aati. yoo ammoo akkas hin tahin nikaa duraasu wanni gartee gama gamaa walii kennuu yoo kan jiraanne taati ga'ati waan kanarraa hin beeytu nikaa irratti si hidhuunis haraami tanaafuu nikaa kana gartee sirreessuun haareetti dirqama gartee abbaa keetiiti. Iyyannaan gartee itti aantu meeqa eenyu arrallee obboleettuma teenye takka. Akka jettuu obboleettiin teenye tuni eegaan heerume ama torba. Abbaan mana kiyyaallee nama gaarii. Haala bareedaallee qaba. Gammachuun odoo wajji jirru rabbiin ilmoollee nuu kenne. Oduma haala bareedaa kana jirruutti jirruuti jiruut jirruuti oluma gammachuun wajjin jiru wajjin jirru abbaan mana kiyyaa kun allaattiin gaa biyya jirruu tuni isa fuutee akkasitti biyya darban. Ani immoo. eega inni darbamee biyya dhaqeen booda biyyuma alaa keessaan jira. Rakkoon tiyya gartee taniin amma isinitti dhufeef hedduu nama gartee waan shakku xiqqoo fi guddoo keessatti anuma shakka. Na shakkuu keessatti namnummaan tokkolleen ijaan sin arkin jira. Inumaa gaafa garii ummata gartee foon kiyyaa rahimaa kana akka gartee odoo nan gaafanne hin dheeninaan jedha. inumaa gaa sanbira hutee gaaf garii inumaa du'aa inarra godhee yoo odoonii fi hayyama nan gaafanne mana kanarraa gabbaatee makiinaa takkaan deemte makiinaa tana rabbiin siinaa hombolchu naan jedha. Haala isaa kanarraa duuba waan ajaa'ibaa waan xiqqoo irratti illee yoon itti himee hin dhugoomsu hamma hoggu kudhan na kakachiisu. Magaalaallee dhaquu natti hin dhiisu. Ammoo gaatarraa maayyiidha. Wanni inni na bira hayyame yoonii fi odoo nan gaafanne mana kanarraa gadi baate kara magaalaadha. Ani kunu si hiiqe ati jaartii tiyyaamii naan jedhe. Ani immoo haa ta'u akkasuma wajjin isallee gaafanne haajaan jabduun na qabatteetumaan magaalaa dhaqee haajaa bee. Duuba tanaaf jecha maali dhaamsi isin naa dhaamtan. jechi kuni hiika sirriiti moo sirriiti miti. Yaa obboleettii teenya waan nama ajaa'ibsiisurraa aneeta dubbiin gama keeti hafti. Namni tokko akkuma beeytutti shakkiin tun akkana ittiin dhuftu. Ammoo ati waa hunda dura akkan tala muslimaatti mee rabbii kee galatoonfadhu. Ka ganamaan heeromaas sii laaffise. jaarsa gartee si jaalatu ilmoo irraa sii kenna. ati ammoo alatti hafuun kee egaa abbaan mana kiyyaa hidharraa bahe biyya galee dhageessa alatti hafuun kee odoo inni illeen hin dhufin siin jee ala taa'uun kee haraami sirratti. Ammoo wanni gartee shakkiidhaa ta'a abbaa mana keetiirraa ati himantu tuni obboleetii teenya shakkiin akkanumatti namni kun nama hin shakku. Wahuma sirratti arge takkaahu waan anni ati quban qabne namoonni ati wajjin jirtuu fi bakkee ati dhayixuu fi sossowaa kee cufa gabaasaan isa bira jiraachuun mala. Wanni ati isarratti qabxii qabattee jaarsi kiyya kanaa jaarsi kiyya kanaa manarraa gadi hin bahinii achiin dhaqiin naan ja'a jechuun namni kun eega na gaafattu malee alan bahin siin jee nama si jaalatu nama sirratti hinaafu namni jaartii fi irratti hinaafu imaanallee qaba namni jaarittii irratti hin hinaafne karuma isiin deemtee ooltee bultee dhuftuu isin gaafanne dayyuusa ammoo waanii inni gartee. ganamu marraahu ulaagaa siif lafa kaaye bakka takka idnii kiyyaa maleen deemin naan ja'a jechuun kihimuun namni kun matumaanuu akka ati gadi hin baane sin dhoorkine wanni inni si dhoorke odoo nan gaafanne jechu ammoo tagartee abbaan mana kootii kun namni illeen sin argin naan ja'a tunis dubbii ajaa'ibaati. ati namni si arguu maalirraa gammachuu qabda maali maali takka talammeessaa siitiitu namni gaarii umaraa taatee malee dukkaana dhayxee namarraa waa bitachuun fuula si arguun yoo fayyaa dhabdee hospitaala dhayxee si arguun kun dhoorkaa miti yoo sanna dhoorka jette inni fayyaan qabu yoo ammoo waan si qabxii si qabatee qabu kanaaf bakka dhayxu cufatti haala ati deemtu karaa ati deemtu hogga karaa deemtus hawaa banattu yoo namni tokko gartee akka gartee dhalaa garii namni hoggaa manatti ol seene gartee yoo namni kun yookiin sabuma ta'e yookiin gosa ta'e yookiin ganda ta'e huccuu kabbaa manaa biraan teessoo uffattee gabbaatee nyaata fidduus wajjin nyaatti haala kanaa kanarratti yoo kasitti hinaafu ta'e. abbaan mana keetii si jaalata dhugumatti nama imaana qabu. Ammoo ati gaa waa garii akka ati qotaa godhaa jirtu hujiin ta'e nama agarsiifti. Hujiin ta'e nama agarsiifti. Dhuma dhuma gartee hinaaffaa keessatti jette. Dhuma hinaaffaa keessatti. yoo odoonii fi bakka dhayixu nan dubbifnee kaatee makiinaa hortee gabbaate makiinaan sin gara haagaltuu naan jaa'i. Yaa obboleettii teenya intala teenya bar sunillee jaalalateetiif. Anuma gaafadhu namni kun abbaa mana kiyyaati jaarsa kiyya ji'i na gaafadhu je'ee siin jechuun arrabaa miti. Walumaa galattu waan ati dubbattu kana cufarraa gabaabsinee. ati gaafa manarraa yoo gabbaate tarraadhumaa ani si hiike siin jee gaafa lafaa kaatee oduma kana siin ju'uu magaalaa haajaan qaba jettee dhiitu. Assalaamu alaikum aloo magaalaan haajaa kanaatiin qaba jettee odoo sidhaammatee jiruu magaalaa eequun kee wannummaan ammaan dura armaa olitti himattu kun cufti dogongora kee akka ta'e nama agarsiisa. wanni ati himu isarraa haala hammeenyaa fi na hedduu shakkaa fi na kakachiisaa kana fitti murtii godhaa jirti jechuudha. Namni lama gartee abbaa manaa tahee taan haadha manaa taatee namuu itti gaafatama qabaatee jaartiin jaarsa gatee xaa'aa godhuun dirqama kee waajiba rabbiin sirra kaaye. Amma san cufa dhiifnee wanni jabduun tagartee hiikkaati. Ta hiikkaadhaa namni tokko ani yoo bakka san dhayxee si hiike jennaan hiikan taban taatu. Maaliif nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam falaathun jiddu hunna jiddun wahazluhunna jiddi. النكاح والطلاق والرجاء أو النكاح والطلاق والعتاق سدين كان خيس جرت اتتبجون تو تنافو هي كان هي كادا خوني قرتي yoo gartee mamni jiraate yoo falagoona jechuudhaaf wanni barbaaddu jiraatte namoonni rabbi sodaatu ulamaa'iin isa kana gaafatanii gaafa kana jettuun san dhugumatti rabbiin sitti ragaa hiikkatti feete moo isii dhoorku feete haa gaafatan malee ammoo hiikkaan taban taatu hiikkaan dhibbarraa dhibbatti hiikka'a. Tanaafu rabbiin gartee dhalaa rabbi sodaattuu tajaarsa wajji wal taatu ta bakka gartee irraa dhoorkan irraa dhoorkamtu yoo ka isaanillee adda baatu taate waan jaarsi keekuniin sirraa jibbu kana cufarraa koorsii qaraatii fudhu dhiirti dayyuusa malee jaartii isaatti ni hinaafti jechuu beekuun sirratti haa jiraattu rabbi si haa tiisu siin jedha. Iyyannaan sadeessadhaa obboleetuma teenya takka ammallee. Akka jettu obboleettiin teenya tummee dhaggeeffadhaa obboleeyyan kiyya. Aneegaan heerume amata afur ilmoo takkaan qaba. Abbaan mana kan gootii ilmoo tiyyaa wajjin asinna dhiisee kara biyyaa deebi'e. Eega biyya galee amata shani. Inni gallaan ka'eetiin abbaa mana kootii gaa jiruun kophaan hin toltuu firraa hin gaase booda dhufaan je'een. Duuba narraan gammanne. akkumaan anas taa'ee waa carraaquu narraa fedhe inni. Ammoo haala isaa ha wajjin jirru wajjin inni gartee amma eega na biraa deeme jijjiiramaa fi haala isaa ugaan lallaanu biyya dhaqee isaa wajjin jiraachuu hin fedhu. Wanni natti dhagamu gammachuun ilmoo tiyya biyyatti ergadhee akkaan dalagadhuun fedha. As jiraadhee tanaaf jecha mee dhaamsiisin naa dhaamtan maali? yaa obboleetii teenya intala musliimaa intala islaamaa rabbii kee galatoonfadhu ka ganamaan si heerumsiisee haraamirraa si sattari ka mallee ilmoo si boharsitu si kenna abbaan mana keetii kara biyyaa deebi'uun waan kana keessatti namni kun iqaama qabaa fedhinnaa isaatiin deebi'ee takkaahoo hidhamee deebi'eerra wanni takka taan nu ibsite hin jirtu walumaa galatti. takka wanni siin jennu. Abbaan mana keetii yoonii fi gartee akkanumatti si jalaa badee odoon hidhamin qabiyya galu ta'e ati immoo isarraa hafuun eeganiin deema jette walumaan deemna jettee jala hafuu kee dogongora guddaa. Lammeessa ammoo eega inni biyya dhaqe niin dhufa jettee eega inni toora baatii jahaa taa'e niin dhufa jechuu waan gaarii goote garuu gaafiin sirratti hin turre. hayyama naa godhi jechuun kee dogongora guddaa. Ati jaartii malee gabrittiin kaadimaamii bar wanni si fuudheef inni si nafaqee si masruufee mana keessa jiraachuu qabda. Aslan hukumii shari'aatti odoo abbaa keetillee taate hin dhufinii taa'i waa dalagi wasiin jaan sanillee hin dhagahin. Rabbiin hatta haadhaa fi abbaan si dhale waan rabbiin jibbu keessatti yoonii fi haadha abbaan keessi dirqan. فلا تطعهما وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما لال تناف جج هذا أباخي جارس غديس هذا أباخي تومان تاني تا إذا لقيهن قلي وسنجهن لقيهن إيه أمو أبا من خيتي قربي يادي بؤوخي إيه جبو نسا نما, نما غرت إيمان نسا إروتي ديوسا نمني جارتي سا على تاي إيرا خدمي قندنا ما دلقي جئه jaartii isaa rakkinaan barbaadu kan hinaaffaan qabne dayyuusa. Dayyuusa jechuun nama jaartitti hin hinaafne harka nama qabattee deemtu bifa maleetti gartee yoo dhiirti dhufte dhiiraa wajjin teessee wajjin nyaattu waanuma fedhe haa ta'u isuma bira teessee dhiiraa wajjin tilifoona dhooytee kokkofluun haa ta'u wandireen gartee kana jaartii fi oduma dhaga oduma arkutti dhiisu dayyuusa warra jiruun onneen duutee ruuxii islaamaa hin qabne jechuudha. Ammoo yaanni kan kee alatti hafeetiin haala sababa haala isaatiif jecha ilmoo tiyya ergadhee taa'ee dalaga jechuun akkas irratti haram ta'e beeku. Wanni si dhaamnu maaliree? Wanni si dhaamnu yoonii fi dhaamsi keenya hagartee si quubsu ta'e halkanii guyyaa kee darsa kee walis saabbattee walitti hidhattee waan qabdu fudhattee kara biyyaa qaceelu. Jaarsa kee bira qaceelu. Ammoo ala taa'ee ala taa'i jiraadhu hin dhufin abbaan manaa kiyyaa naan ja'a jechuun inni sanius dhufiinsa kee jibbuun atilleen dhufiinsa gaafachuun macsiya innilleen ala taa'isiin jechuun macsiya laa xaacata ni makluuqin fi macsiyati illah namni tokko dhiiraa fi dhalatti ilma namaa gammachiisee rabbi aarsuun haraam irratti. Lammeessaa wanni ati beekuu qabtu abbaan mana keetii hoggataa isiin jiru jaartummaarraa si baasee haadimaa si godhachuu fedha. Ati ada teeyseeti carraayixee waatti ergite. Inni immoo intalti tuni itti gaafatamni anarra jira rabbiin irraa na gaafata. Nyaachisee obaasuun mana isii godhii godhuun jechuu wallaala isa inni qabu nama agarsiisa. Tanaaf jecha qaceeli. Sadeessa yoo namtichi huni karabbiin sodaanne tahee arra gartee ati teeysee horii atitti ergituun tabiraa fuudhuun bala. Gaafa kana ati maal taata garadii taate jaartii isaatii fi isaaf jechuudha. If xiqqeessite hongooyite namaa gad if goote jechuudha. Karabbiin si kabajee mana taa'isiin jiru waqarna fi buyuuti kunna jaaban rabbiin beera nabii keenya atinillee alayhi salaatu wassalaam. Ati hoo rabbiin dhiiraan akkinuun jee arrijaalu qawwaamuuna cala nisaa'i nuun jee. Ammoo wanni siif dhaabnu qophaawii hurfaawii akka kanatti niminna duuba galten jenne guyyaa tokkoo fi lamaa si hafetti himi guyyaa akkanaatiin dhufaa dhaabbaduuti eerpoortiitti xayyaaraan naqee balijiin. Ammoo yoo isarraa mataa mammaruu fi jibbansa ha agartuu taate hatattamaan warra keessanitti himadhu karaa karaa mana haadha abbaa keetiitti gali rabbi waan jabaate cufaahu siif haa laaffisu siin jenna. Mee kana boodangaa gaafii gartee karaa mana jalaatiin duubaatiin fatwaa dhufte lama qabna haa dhageeffannuu fi akkuma ammaan dura gaafilee dabarsine shamarran uma taatetti arrallee kunoo tawaa gaafattu fatwaallee dhaluma keenya dhalaan nu qaceellaan waa hundi qaceelti. Dhageeffadhaa akka jettu obboleettiin teenyituun fatwaa si keessatti. Anaa intala amata kudhanii namni zinaa naddalake. Eegaan guyyaas namni hamtuu adda lageessanirraa akkuma ja'anittuu hattuyyuu harka muranillee harka dooluu sossoofti jedhan hoggaa gartee waa agartee fudhachuudhaaf. Anilleen duuba hamtuu achi booda dalaguurraa if hin qusanne. Booda ka rabbiin kiyyanaan fedheetiin ala bahe. Eegaan ala bahe duuba. Obbolowwan gaggaarii rabbi sodaatan hadiin qaban shamarran ajaa'ibaatiin wajjii wal baradha ilmaan biyyaa. Duba jara kanaa wajjiin isaan saahibee namni nama gaarii saahibu ni urgaawaa. Waan hin durkeessa ture kana cufaahu waan akka malee waan rabbiin jibbu shari'aa keessatti haraam ta'u eegasiin bare. Kana gubbaaniin nama dhiiraa tokkos kabarsiisaadhaa qilleensa gubbaan baradhee. toora amata lamaa waan aqaraayisuu ture. Namni kun duuba amal lama booda hayya kam laaltaa haadha mana kiyyaatiin si godhaa naan jee dhaggeeffadhaa jira keenya. Anillee dhiif duuban deebine waan narra kutee fi cufaas yaadadhee sababaa heeruma kanaarraa haraamin ijoollummaan dalagee taniin eegaan ballagee dalagees kanarraa sababaa kan haa duroomu bololli bultii jaaruu waan na keessa jiruuf jecha. akkaan sattaramuuf tole marabbaan jiin. Eega waliin haasoneen duratti warra keenyatti ergadhuun jeenii dhaqee warri illeen duraan dhaabbannee hogguma sanitti ni kana godhan. Amma gaa nama kana naawonni wal quunnamtiidhaaf qaaxoroo waliin qabna. Qaaxoroon tuntun maali? Gaafama aruuza galfanna akkamitti aruuza galfanna maal nu feesisaa? haala jaarmayaa kanarraa wal gaafachuudhaaf guyyaa godhannee jirra. Ammoo wanni gartee akka rasaasa shugguxiitti mataa kiyya na dhawe waaniin ani if dhaammochaa jiru tanii nan dhiiroo gaafaan nama kana bultii wajjin jaaru akka mijee if shakkaa jiru waan sannatti tuqe. Sunis maaliree egaa tanumaa tana jidduu waan biraa gaafa gartee walit dhufne irraa haasoyna waa hunda dura odoo na biran dhufne wannin si gaafachuu fedhu waa takka isii dhugaa jirtu takkitti natti himinaan jee gaafadhuun jeen waan feeti. Wanni ni na gaafate maaliree ati sayyibamoo ati durbaa naan jee ati sayyibamoo ati durbaa naan jee hin dogongorree waan dabrellee yaadanne namtichi huyyoonii fi gartee arraan tana ani sayyaba jee na dhiinsuun saani maltii dafeetumaan ee ani dubra jeen maaliif isaatu haasawa keessatti wani beekuu naa qabdu gaa ani fuuni kija gartee intala dubraa sani ani kaayoon tiyya yoonii fi dubrummaan qabaanne jiruun teenya ni diigamti naan jee duuba tanaaf jecha yeroo gartee gabaabduu keessatti isaa wal qunnamuuf jiraan. Dhiiruu arra maaliin halkanii guyyaa keessatti haada kaan hidhee kaan hiikee kaan hidhee kaan hiikee maalumaan ja'anii wahumaan isaaf deebisu kana irraa taniin qabadhu wallaalee yoonii fi ka'ee namoota biraatii waan kana gahe wanni kun waa huma anaa fi rabbii kiyya jidduu jiru namuu quban qabu sirriitii yaanna faca'a mee akka sirra. karaa nuulan hudaa karuma gartee namni itti waa gaafatu kana fatwaa ergadhe waan naan ja'an silaahuu isaanuu maqaa kiyyan tuqani. Akkuma gartaa gaafileen dhegoo cufa keessatti gaafattuu fi gaafataa ja'anitti deebisaan tun godhamti. Innilleen haa dhagehu, anilleen if haa dhagehu sanirratti waan isaan deebisaa naa godhan irratti odoon lubbuu tiyyatan agartee cinqee hin iraarsineen duratti. karaa nuuran hudaatiin haa gargaarsifadhu jeetiin kara keessan billisaa dhufee akkana jetti obboleettiin teenya. Yaa obboleeyyan keenya keessaa hoo shamarran warreen haalli adda addaa isarra hutee jiru warreen ammallee nama jaalatan tokko wajjiin hogga wal tahan akka inni hunnan dabarreef hijiban inni akkasitti immas silaahoo dhiirarraa dabrummaan dardarummaan hin beekamtu yookiin bultii jaarii qabu yookiin ilmaan qabu wammoo fedhee haa ta'u. ka gartee hijibu hijibni nama oolcha malee nama bulchu kuma ja'anittu warreen gartee haala akkanaa keessa jiran cuftinuu bakka jirutti gaafii tanarraa gorsa fudhatanii deebisaa haa eeggatanii. Intala teenya intala islaamaa ta duraa wanni siin jennu rabbii kee galatoonfadhu. Ka umrii si dheereessee si ijoollummaadhaan zinaa dalee amata hodhanitti dirqiidhaan kasit dalagan sun san keessatti illee odoo kutte waan ijoollummaa keessatti rabbiin sittiin xisaabu beekadhu. Ammoo eega ballarteen boodatti yookaan kan agartee itti fufte arra rabbiin umrii si dheereessee asiin si afuuhe rabbi kee galatoonfadhu. Ka eega bal'arte hamtuu dalaydee achiin ajalli siin fuudhin odoo atiin tawbatiin rabbi kee galatoonfadhu. Garuu gaha itti aansitii ammallee wanni rabbii kee galatoonfattu. wallaala keessa turtee wajjin biyyarraa baate egaa ala baate rabbiin diin keessi aflaasise fayyadamuu kee irratti rabbi galatoonfadhu. Sadeessa rabbii kee shakkare ammallee rabbiin kee si sattaree si duroomsee nama gartee si fuudhuu fedhu ka waan ati taate sin beeyin walitti rabbiin halaaliin ka si fuudhuu fedhu. خسنو وان خير رت والبرتن ربي إنما خنا ست فدوس ربي خجلتهم فد أمو أتي تكون قرر خيدوبة خرا دري راست في خنا هلا هلا وني أتي تشوك قالتين خجيبان هلا قرتي في التشوفتي هلا في تشوفو خنا في جج خجيبو خيتي في جج يون قرتي لقاهي مقربان كنا إيسا في جج dhamaatee nyaataa dhugaatii wallaaltee hiriiballee dhabde furmaanni kana keessarraa maali jechuun rakkinni kaa iyyannaa durfattu karaa nuura hudaasi godhe baga ergite baga gaafatte gaafata rakkattuun akka keetii ta dogongora akkanaa qabdu dhibbaatu jira obbolee wanni isin jennu ta dura dhageeffadhu waa hunda dura waan rabbiin kee itti si ajaje qabadhu namni tokko dhalaa tahuu dhiira tahuu maaltu ilma namaa kana nagaya nama baasaa wanni beekuu qabdu dhuga suuratu tawbaa ayata dhibbaa kudha sagalii yoo dhayde rabbiin akkijuu gabrootan saatii yaa ayyuha alladhiina aamanu ittaqu allaha wakunuu maca saadiqiin gabrootan kiyya dhiiraa fi dhalaanis wanni warreen tokkichummaa rabbiitii fi nabi muhammad ergaa isaati nin du'aniin kaafama fuula rabbiitiin dhaabbadhatte warreen amantan namni isii wajjin deemtan ka wajjin jiraattan ka wajjin dalagattan ka wajjin naggadattan ka wajjin bultii jaarrattan dhugaarratti haa hundoytu dhugaarratti hundaawaa jechuun rabbiin tokkichi nu himi وكونوا مع الأغنياء تجارا وجين تهان جنة يا جرخي بريدا وجين كورسي وجين نما كنان جنة قصا وجين شني وجين هنجن ربي مع الصادقين هم وجين هو تكليه المونا ما خرم فد هذا أبها تو المو في هذا أبها تو خرم فد وجين برسيسا في براتوتا هاتو warra bultii hojii jaarratti haa ta'u wanni akka dhugaa dhugaa nama gammachiisaa dhugaan hoggaa gartee dura dubbattu kana hadhaasiin fakkaatti malee raahaa qabdi jechuudha. Hijiibni hoggaa dura hijiibdu furmaata fakkaatti rakkoo dukkana as jiruu keessa keessaa hin baane keessa si galchiti. Daliilli kanaa maali? Nabiin keenya akka jedhe alayhi salaatu wassalaam. Hadiisa gartee بخاري مسلم أوديس حديث نخن اللي خبو مسلمي عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي لا, لا وإن البر يهدي إلى الجنة أكنجي تيكا قدان إيراد الآن والنفهتي هاسي مدتو روغو ما دبت لجي روغو ما دبت مالف روغان توني خيري سيجيسيتي خيرين جنة تلال بودي تولت يجو دوبا آداب وأن خجبنو خجبني هذه إلى الفجور فاسق أم السجيس بدي السجيس زوبا بودي مالر إلى النار يبدا السجيس يجو خرلت شوت الدنيا في آخرتيس تنوان تيفيا أبليتي تينيا إيه ونسيت أملوها تدرا أكما دقيس خرت جيتش ربي رسول قبتي لغارة مرتشو سرتي هجرتو لما يسا متاخي الفود متاخي الفود ربي rabbii bilisa si godheef mataa kee ol fuudhe gadi gadi hin qabatin wanni ati jettu afaan guutuudhaan dogongoraan malatti ija guutuun ija keessa laali odoo cinqattee hancufa liqimsitee ifi gartee hin rakkinetti obboleessa. Ani gaafaan ijoollummaa kiyyaa kaniin horii tiisu yookiin re'ee tiisu takkaanaa mana hanganaa baratu namni na qabee na taphate ijoollummaa kiyyaan yoo feetellee warra keenya dhaqii gaafadhaa. Ani waan ijoollummaa kana gartee wanni sitti himuuf hin jiru jechuufiin siin je'e tanaaf jecha ani dubrummaa hin qabu. Dubrummaa kaniin dhabees amata kudhanitti. Sii ta'uus kunu ana. Sii ta'uu baadhuus kunu murtiin sibira. Si galee ani amma wanni niin gartee dhugaa sitti himuu dhiisee mee inni nutti dhufaa gaafa san keessatti yoo bultiin kanaaf tanaaf diigamtu taates akkuma rabbiin si fide kanatti kabiraallee rabbiin fida intalti sayyibaa taate ilma dardaraa fuudhuun haraami miti nabi keenya alayhi salaatu wassalaam dardarummaa isaatiin khadiijaa haadha teenya ta umriin amat afurtamii ta ilmaan afur ilmaan meeqa qabdi ilmaan afur qabdi nama lama heerumte khadiijaan intala san fuudhe soodaallee intala umriin ishii amat shantamii fuudhe ta ilmaan shan mokkana qabdu tanaaf jecha kunu wanni kun anaa fi siqoo jidduu qofa jira yoonii fi dhugaan kasi quubsiiti taate dubbiin tana ajajjiiti mataa kee ol fudhu gadin azaaninii dhugaatimii siin jennaa obboleetii teenya nulleen gama keenya wanni gartee rabbi sii kadhannu akka rabbiin keessi furee dhugaadhaan si milkeessu. akka inni illee yoo waan kanaa jecha si dhiisu taate rabbiin kee lafa sin dhiisu akka si beeku. Fatwaan itti aantu obboleeyyan keenya akka jettu obboleettiin teenya takka amata lama dura warri keenya nama tokko naa filanii na heerumsiisan dhaggeeffadhaa. Intala teenya gurbaa tokko si agarree gurbaan kun jaalatamaadhaa nama faayidaa qabu. nama faayidaa qabu jennee siifillee gurbaa kana heerumii naan jedhan. Anilleen duuba haadha abbaa kiyyaa wanni isin naa laaltan naa ta'e jeetiin deebisaa godheef. Hogguma san keessatti ni haa godhame duuba. Anaa ala jiru. Mee dhaggeeffaadhaa obboleeyyan kiyya. Dubbii tanattiin deebi'a. Akka jettu obboleettiin teenya tun. Amal lama duuba alaal. Amal lama dura warri keenya nama tokko isaanummaan naa filanii waan naa filanii isaaniitu beeka. Nama akkanaa si agarre. Namni kun nama faayidaa qabu. Intala teenya ilma biyyaati. Si heerumsiifnaaf naan jedhanii abbaa kan koo haadha tantoo namni isinnaa wanni isinnaa laaltan namni silaahuu ilmoo fi waa bakka maletti hin dabru ilmoon darbu mee naa tahin jeen arraa boruu hin jenne egaa hoggaan an deebisa hanga na kenneef ni haaga na godhan alaan jira jette an ammoo arraa ni haa na godhanii yaa shamarran keenya dhageeffadha arra ni haa na godhanii odoo torbaan hin gahin namtichi natti bilbilee ana abbaa mana keetiiti ana jaarsa keetii na beeki duuba hoo arrarraa eegalii waan baati dalaydumaallii ni keenya biratti galuu qaba buuka kiyyarra bu'u qaba sanamtichaan ijaahuun sin arkin warra keenyaan na duuba si jaalatee si kana na jaalatee fi na kenni ani si arkee waan ati taatellee sin beeku ati gaafa warra keenya dheyxee naa kenna jettee na gaafattu maallaqa qabdiifi dheyxee maallaqa qabdiifi na fuudhuu feete. maal nutuun jidduu jira wal gaafannaa fi ati haasawa nama qubsullee wajjin haasawinnee hin qabnu akkamitti maallaqa na gaafatta. Wallaahi saantiima cinaan caphaa sitti hin kennu. Akkana ee harka isaatu hojii dhiisiiti kootu biyya gali. Obbaleessa dhagaye ani gartee si biraan deemne. Ani kontoraa taaniin wal tahee maallaqa guddaa kafalee biyya tana dhufe. Kontoraa taan dhufe amal lama. sanii hun fixanne tanaaf maalaniin kara kee ergu hin jiru sa'aatii dhalaan si malee gartee jiru dachii bittee mana jaartee kunu intalti abaluu abaluu akkanaa mana qabdi odoo dhufte illee bakkii ol seentu barate hin qabdu tanaaf jecha maallaqa natti ergii dachiin si bita abadan abadan dachii miti manaami wahuma takka illee naa naabiti jee wanni sitti ergu hin jiru amma booda bubbulee as deebi'ee obbalii walinatti aartee waan hin gartee egaa siin je'ee fi dhiifama naa godhinaan jee anillee dhiifama sii godheen jeen ammaas diqqoo buleetuma deebi'ee yaa haadha mana kiyya ibadhoo tana olluma keenya kana achittiin mana tokko arkee kuma dhibba shan janii mee defii defii defii maallaqa natti ergi mana kanaan sii bita obbaleeysa sa'ani waaniin dalaguu ni beeyta waaniin an fudhadhu beeyta akkaan maallaqa qabu na beeyta maallaqa ati na beeyi na bira keeysee jira maallaqa kam na gaafatta maallayni ati maallaquma kiyya keeyse wannummaan si galche maal akkas taatu gaaf hootu gaa dalagaa dhiisi niin dhufa rakkoon qabu ammaa warraa bira dalagu kanaan rakkoo biraa himadhee akka na galchan godha ammoo takka beeki dhufu kan si biran dhufne akkaan warra keenya bu'u akkasin na beeki haya ati akkas taatus ani man kee warra keeysan dhaqee abbaa keetiin abbaa keetiin maallaqa jaartiin tiyya si biratti ergite cufaahu jaartii tiyya kenni jee gaafadha. Bara kanuma ajaa'ibaati. Duuba hoo amma gaafa hanga aboogaa eega dubbiin bakka tana geessi wasanaa baate namtichaa na ati gartee wannummaan ana barbaadduufu maallaqaa fi saalaaf na barbaadda malee jaartummaani inumaa ammumaan si jibbee ho'ani eega bakka tana geessi ammoo yoo dhiira taate na hiikin jeen. Akkas taatus siin ikaa warra keessa yaammadhu asirra dhiyeesse. warra keenyarraa maal feeta kan ikaarraa qabdu ana tahiitu ana ana garatee si hiike jettuun warra keenyarraa maal barbaadde akkas taatu ana akkanti si hiikun beeku hin beeytu akki jettu abaluu abaluu ani si hiike ji afaanuma keetiin gayaadha akkasitti si hiiqeedhaan jee duuba tanaaf jecha iyyannaa tiyya keessatti waan armaa olii dabre dhageessanii hiikkaan tiyyatuun akkamii jetti obboleettiin ta'e. yaa shamarran keenya warreen biyya namaa keessa jirtan warreen janaajinaa fi haasawaan gartee mudhii wal mudhii wal kultanii hanguma gartee diqqaa keessatti odoo waliin garre odoo waliin gadi hin teenye haatanii ni hajjar jirtan. Yaa obboleeyyan kiyya waan obboleettiin tun himattu dhageessan. Yaa obboleettii teenya ati ati yaa intala teenya obboleettii teenya yaa intala islaama yaa intala barakaadhaa. waa hunda dura wanni isin jennu takka teetii rabbiin nu haa heddummeessu takka teetii fakkaatu akka keetii rabbiin nu haa baay'isu haadhaa fi abbaan keelleen haa barakatan warreen kanartee haala bareedaa kanarra si guddisan inumaa ulamaa intanye mashaayihoonni keenya warreen da'awaa godhanii jaarsi jaartii irratti nafaqaa waa hundi isarra jiraa barsiisanii waan baratan saniin akkanatti kunu aduwwii gartee maallaqaaf irraa dhorkan rabbiin gartee isaanis nu haa heddummiisu. Obboleettii teenya ta dura tokkoffatti ta dura dogongorri guddaan ati qabdu ganamumarraa kaatee nama tokko gartee ofii wajjin taa'in kan wajjin gartee haasawin akka shari'aa waliin laallatiin haadhaa fi abbaan kee isumaaf sii filanii sirra fidanii haadha abbaa kee hayyama gootee hayyama godhuun kee dogoggora guddaa isaanillee isaanirratti haraamii bar nama isiin hin feene kennu bar dhalaa miti dhiirallee haadhaa fi abbaan intala tana fuutu malee ati ilma keenyaam jechuun isaanirratti haraam duuba tanaaf jecha dogongorri ati qabdu kaduraa kanaati silaa wanni sirra ture haadha abbaa kan koo namni gartee isin na laaltan isiniif ta'e ani immoo qabrii fi bultiin na laalti dhufeetiin siyalee gurbaa kana laalladhee isa filadhee isinitti hima isiniis isa booda qoradhaati qoradhaa na eega jechuu sirra ture. Lammeessa haadha abbaan rabbi isaanii haa sodaatan. Ilmaan isaanii keessatti dhiiraa fi dhalaas. Akkanumatti nama tokko gartee yookiin mana qabaa dachi qabaa dalagaa mangistii qabaa hojjataadha yookiin gosa teenyaa yookiin bareeda akkana jedhanii gabbara gartee inni silaa fiduuf laalanii ilmoo isaanii bakka malee dirbuurraa rabbi isaan haa sodaatani. Rabbii isaanii uumee haa sodaatani. Sadeessa obboleettii teenya yaa intala islaamaa ati garabbii kee galatoonfadhu shukrii sujuudi. Kagartee faagarra si kaayee waan jettus afaan si sirreessee warreen gartee dhalaa barbaadan wajjin ciisumaa fi maallaqaaf jecha gorora yaasan jecha quubsaa kennitee fi isaaf harka kennuu didde rabbiitu kanatti faagarra si kaayee rabbii kee galatoonfadhu. Afreessaa waa tolchitee jawaaba gartee quubsaa kabala inumaa waqartiin dhoytee bara akka gartee. mataa keetii fi fakkaattuu teetillee ibliis akkanaa kuni dhalattiin taphanne warreen maallaqaa fi saala qofaaf dhalaa barbaadan kakkanaa kanaaf deebiisaa godhuun warreen jiruu gartee keessatti rabbiin gaafatti gaafatamanarra kaayen beeyin huurkaa intaltii tunfiddi akkamittiin itti qanani'aa malee akkamittiin isi wajii ciisaa malee itti gaafatama gartee rabbiin irra kaaye warran beene warra akkanaatiif deebiisaa akkanaa isaaf kennuun kee. rabbuma keetii si afaan kaayee galatoonfadhu. Akkuma isaan ammallee shaniisa jecha kee gartee gaafa inni wasanaa bee gaafa inni wasanarraa bee abogaa amma hangaa dursi bee kullee ammumaan gartee si bare eega bakka tana geessee na bira kuttee warra keenya dheeyxee maallaqa isiitiin as kennaa jaa hajjattu taate inumaa ufuuf arrarraa si eegalee ani si jibbe suma wajjin si arkullee hin fedhu amma yoo dhiira taate na hiiki jechuun waa tolchite. Waa tolchite. Kana keessatti gartee warra keetinillee warra keessanillee mari'achuu dhiiftee deebisa akkana godhuuf deebisuudhaaf ati bar jiraattu dhalaa jiraachifte jechuudha. Jaheeysa rabbii kee rabbii kee galatoonfadhu. Kagartee nama kanaa kana harkaasi baasee inumaa waan biraa dabrii. akkumatti dhalaatii hiikanum beeyin kan atummaan akkana ji'ii jette kafaagarra keeyse rabbiin isa afaanii baasee sii keessiin jee tanaa rabbii kee galatoonfadhu. Torbeessa ammoo wanni si dhabu dhuman shakkin himmamin jechi inni naan jee dhiiro hiikumaa jette himmamin dhibbarraa dhibbatti hiika hiika hiikaadha rabbii kee galatoonfadhu. Saddeetaysa wanni walii galaa. atis beekuu qabdu fakkaataan keetiis dhiiraa dhalaas haa ta'u hiikkaan odoonii fi walitti hin dabalamin yoo dhufe hiikkaan horii intalti dhalaa takka kennitee hiikkaan kul'i irratti dhufe sadeessa hiikkaan lama dabartee sadeessaan boodaan dhufte odoo miliyoon tokko raaja'atu jee hin danda'u jirri sadeen kun raaja'atuma jechuu hin danda'an. Hasadii immoo hiikkaa sadeessaa yoo ati kabiraa heerumte malee maquma hedhahuu hin danda'u. ammoo ka hulcii fi odoo walitti hin dabalamin namni nama yaqe raaja'atu miliyoon tokko odoo je'e hin danda'u. Ammoo yoo fedhinnaan si keessaa dhuftee fakkeenyaaf arragaa biyya dheexxee gurbaan kun akka duraan naan juusanimi dachi qabaa mana qabaa maal qabaa je'ee dhiif dhalaan ni sobamti yoo ka sobamtu taatellee niqa haarayaa fi maharii haarayaan heerumuu dandeessa maharii duraa malee sayleeysaa ati wanni si dhaabnu hogga deebisaan tun si geesse halkan si geessus ganama heerumuu dandeessa ganama si ganama si geessus galgala heerumuu qabda iddaan qabdu takkittii teene beekadhu idduman qabdu laalati haga kana keessatti qaadhimaa qopheeffadhuu fedhinnaa keetiin insha allah rabbi walitti isinaa fidu qorneessa wanni immoo sitti dhaamanu hayyee kan jirjirre fuudhatti wanni kana akkasi mudan nama tokko fuula keessaa dura teeyse teessuma isaa dhaabbata isaa haasawa isaa gaafidhaas garte hamma inni garte cufalin liqimsu takkatti bishaanii fi kanaas waatti kenni akka haasawan dadhan waa hundarraa gaafattee hamma hukmii shari'aatti ija keessaas laaltee qaceellutti waan booda sheenaan qabnetti hanga geessu ni kan hin jirjirin. Ammoo dhumarratti wanni si bira kaayyan wanni si bira kaayyan arraal boruus rabbii keetiin barihan dhiiruma tokko gartee heerumuudhaaf dura rabbii kee bira dhaamsa kaayyan rabbii keetiin barihadhu rakkaa lama salaatii du'aa istikaaraa qare achi boodaan diin filadhu diin filadhu namtichi kun salaatuma adda lafa kaaya nama imaama beeku kan mu'azzina beeku warra masgidaa sirra gaafadhu meeqa garree warra akkasii fuudhee ha gurbaa wahii beeka je'aniini qiblaan beeynee agarre duniyaa tana laaltee jiru keetii taphatiin gaafa lubbuu keetii taphattee ilmaan keetii taphattee beeki walumaa galattu wanni rabbii tokkicha kadhatanii irraan dhabne kadhannu rabbii warreen akkanaarraa dubra keenya rabbiin haa baraaru warra akkanaarra haa bilisumsu warra kanaa rabbiirra haa qabu warreen dhalaa gartee ilee qilkee qarataniituma maallaqa siitiif firaashaaf jecha barbaadan. warra kanaa kanaas rabbiin isaan haa qaceelchu yookiin rabbiin isaan hin heddummeessin. Warra gartee dhalaa amata meeqa ala jirtaa maal qabdaaf deemu rabbiin dandeessisaatiin dhalaa akkanatti mas dhiira balleessitu warra gartaa takkamma kana diddu tabiraa maallaqa ganneexxee dachiin sii bitaa maaliin sii bita jettee jiruu gartee dhumtu tanaaf jecha booda rakkoo keessa ifneetu takkanaas rabbiin iseen haa qaceelchu وحتى نلتقي هم قرتيقة ولتي ديبنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله شيكا كينيا كبجما في جالة مع دكتور لواء الإسلام ربي نسن الراه جالته بكم سران بكم سسنيا دبل نولي وروان نجير رافا يدمونها قلو جتشا سجنتا كينيا كان الرأس مرتي قلوبنا hanga sagantaa suura qalbiitii walitti deebinutti nagee rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة